murumva ijwi ry'amerika ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka ndabaramukije ni eugenia mukankusi basuhuza hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika bahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu uyu munsi ni ku cyumweru tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turazakomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ishyirahamwe mpuzamahanga rikumira amakimbirane international crisis group icg rivuga ko ritewe impungenge n'icyuka kiri mu burundi muri iki gihe yitegurwa amatora yo mu bihumbi na makumyabiri mu cyegeranyo ryasohoye ryemeza ko nta gihindutse amatora ashobora kubyara indyane nyinshi mu gihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroje wirikaneza uri nairobi muri kenya atubwire bimwe mu bikubiye muri icyo cyegeranyo mu cyegeranyo cy'impapuro mirongo ine na zitandatu international crisis group icg yemeza ko ibiganiro bihuza abarundi bihagarikiwe n'akarere ka afurika y'ubuseruko yase byabaye imfa gusa iryo shyirahamwe risigura ko byatewe ahanini n'uko atanyungu abantu benshi bagiye babona mu itorerwa ry'inyishu z'indyane ziri mu burundi hamwe n'uko ubugizi bwa nabi busa n'ubwacureshe bikagorana kububona byoroshe icg ritunga agatoki umuhuza mukuru mu matati y'abarundi ariwe perezida museveni kuba yarigize sindabibazwa maze umwunganizi we mukapa ari nawe yakoze akazi kenshi yisanga asa n'uwirebanga atankungana ntoya afise ku bw'iryo shyirahamwe icaje kunyura ibintu ni ukutumvikana hamwe n'amatati ari hagati y'ibihugu vy'akarere ryemeza ko perezida nkurunziza yananiye imiryango ya afurika y'ubuseruko umwe bwa afurika hamwe na onu n'agasugerezo yagiriwe harimwo ibihano bamwe mu bategetsi bafatiwe co kimwe n'ibihano vy'ubutunzi ubumwe bwa buraya bwafatiye igihugu ciwe icg ryibutsa ko amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi ariko arategurwa gusa rivuga ko hari impungenge ko ubugizi bwa nabi bushobora kwiyongera muri kino kino kiringo kandi ko ashobora kuba gutana mu mitwe hagati y'imigwi yitwaje ibirwanisho n'inzego z'umutekano iryo shyirahamwe rigira riti nta muntu n'umwe yiteze ko ayo matora aba mu mwidegemvyo kandi adahengamye mugabo rikongera ko riti igishoboka ni uko yoba mwituze n'abatavuganwe n'ubutegetsi bakiyamamaza badatinyihamwa ivyo navyo bikaba vyorinda igihugu kuja mu zindi njyane zikabije international crisis group rimenyesha ko bigishoboka kwirinda ubugizi bwa nabi no gutuma haba amatora yige yigenga kandi ahumuriza bose ibintu bine nivyo ribona vyotuma bikunda ica mbere nuko perezida nkunziza ategerezwa gufata ingingo zituma baba abanyepolitike bahunze igihugu n'abari ku rubuga bashobora kuja mu matora atankomanzi ica kabiri nuko abakuru b'ibihugu n'indongozi z'akarere bogerageza kumvisha umukuru w'igihugu c'u Burundi gufata izo ngingo nyene aha ICC isanga hojamwo n'agakandamizo nko gufata amatungo ya bamwe mu bategetsi bagize leta aho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe no kwitegurira bibaye ngombwa guhagarika Burundi mu muryango wa EAC mu gihe igihugu kitokwemera kuja mu matora yizewe na bose ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika naryo risabwa ubwa gatatu kumvikana na leta y'u Burundi kongereza indorerezi zaryo ziraba ibijanye n'agatakazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare bari ku rubuga ubwa nyuma ICG isanga wa muryango wa Afurika w'ubuseruko ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU bategerezwa kuvuga rumwe ku vyerekeye ikibazo c'u Burundi gutyo nticibagiranwe ku rwego mpuzamakungu hamwe atampinduka zihagije zoba ziraboneka gushika mu mpera z'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda iyo miryango itatu itatu n'abandi bafasha uburundi bategerezwa gusaba ko amatora yigizwe inyuma amezi atandatu ibi vyoha leta umwanya uhagije wo gutunganya ibitameze neza no gutuma ubutegetsi bwa gitega nabo bacuditse bataronka icitwazo ko ata mwanya uhagije baronse niko hahise gishimangira umusasanguzi mu vya politike padiri desire yamuremye ariko asanga mu vya politike hari bidashoboka mbega kunywana mu vya politike abantu baranywana hari abakunda kwibaza ico kibazo jewe nk'umuntu yize sociologie ico kibazo naco nibaza kuko ni abantu banywana mu vya politike kuko politike ni intambara y'amajambo n'ibikorwa umwe wese ahiga amajwi uwundi akahiga ayandi ni ukuja ku rugamba rwo kurwana barondera amajwi mugabo atamasasa arimwe ngo nushaka kuhiga ngo abanyepolitike banywana abanywana n'abagize koalisiyo bavuga bati reka ubu dukorere hamwe duhiga amajwi mugabo ntuzovuge ngo reka dushake ko wasanywana na CNDD-FDD ko basangiye umukino uri kurakinwa ku kibuga umwe wese ashaka kwinjiza uworamuka yinjije hari impanuro amuha nibaza ko ikintu ca mbere ari uko umwe wese yomenya yuko icaranira ari gutwarira uburundi kandi ko aho tugeze ikintu budukeneye kuruta ibindi byose ari iterambere rirama ari uko uru rwaruka ruheza amashuri rukabura akazi rworonka ibigo bikora itomati bikora isosi y'ibiharage kugira ngo baronke akazi umurundi wese yomenya yuko atahandi azozera iterambere nk'uko bagaza yayivuze atari mu maboko yiyiwe ko ata muntu wundi azoteza imbere igihugu cy'uburundi atari umurundi wenyene abandi bose bazoza ni ugusahiriza ni ukuvuga ko abantu babifitemo ijambo bakeneye kuba imbere y'abandi mu gutwara igihugu cy'uburundi bakeneye gushyira imbere ibintu bibiri iterambere ry'abenegihugu ribavako rikongera rikabagarukako ikindi cya kabiri ni ugushigikira intwaro ya demokarasi ituma abenegihugu bonyene bitorera ababarongoye mbere je nkavuga nti hahageze nuko n'igihe kimwe n'abasitaneri nk'uko abakuru imituma batorwa n'abenegihugu botorwa n'abenegihugu b'ikomine ukuri bya bindi twita ijwi rimwe ku muntu gushika ubu ikirangamisi c'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi ntikiramenyekana haciye indwi zibiri mu gwisana utunganya amatora utangaje ko ucerekane ariko bavuye usivye ico gikorwa eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika reka noneho tunyarukire mu rwanda komisiyo y'imari n'umutungo by'igihugu irasuzuma itegeko rigena uburyo bw'isoresha iyi komisiyo kuwa gatatu w'iki cyumweru dusoje yaganiriye n'abagize imiryango itari iya leta bagaragarije abagize inteko ishinga amategeko ko ibihano bicibwa abatishyura neza umusoro wa leta bikomeje kuba hejuru bikaba bibangamiye usoreshwa mugenzi wacu asumutaka wabiri kigali mu rwanda akomeza iyi nkuru abasoreshwa banyuranye bakunze kugaragaza ko amategeko yo mu rwanda agendanye no gusora ababangamiye cyane cyane ibigendanye n'amande acibwa uwakoze ikosa ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro gitangaza ko cyumvise ibyifuzo by'aba basoreshwa akaba ariyo mpamvu muri iri tegeko rishya hagaragaramo ingingo zizaba zisubiza ibyifuzo byabo uyu ni komiseri kayigi aimable ushinzwe abasoreshwa b'imbere mu gihugu ingingo ya mbere ifasha abasora ni ijyanye n'uburyo iyo umuntu yishyuye yishyuye ikirarane twabanzaga gukuramo inyungu z'ubukererwe tugakurikizaho ibihano tugakurikizaho umusoro fatizo abasora bakavuga batari ku iki kintu kiratubangamiye ubu azajya yishyura ikirarane kibanze kigabanye umusoro fatizo kugira ngo wa musoro fatizo wo kongera kubyara izindi nyungu z'ubukererwe icya kabiri ni ubworohereze bwo kwishyura ikirarane kubera ko bahabwaga amezi cumi n'abiri igihe kitarenze amezi cumi n'abiri muri tegeko rishya rikaba ryarakubwiye inshuro ebyiri icyo gihe icya gatatu cyari ibihano bijyanye no kuba wakoze imenyekanisha musoro ariko ntiwishyure ibihano byacibwaga byanganaga na mirongo itanu ku ijana by'umusoro bikaba byaravuguruwe rero bivugururwa bigabanuka aho ashyirwa icumi ku ijana bivuye kuri mirongo itanu iri tegeko nubwo bivuga ko ingingo nyinshi zaje zigamije korohereza abasoreshwa abagize ihuriro ry'imiryango itari iya leta baravuga ko ibihano biteganijwe muri iri tegeko rishya bikomeje kubangamira abacuruzi uyu ni madamu Clarisse Munezero umunyamategeko wo mu kigo gitanga ubufasha mu by'amategeko rafu na bwanda yambaje Gilbert umuntu utubahiriza ibirebana n'umusoro ku nyongeragaciro acibwa ihazabu mu rwego rw'ubutegetsi ihazabu ingana na mirongo itanu ku ijana ku by'umusoro ku nyongeragaciro yagombaga kuba yarakiriye ihazabu ingana n'ijana ku ijana by'umusoro ku nyongeragaciro waciwe kandi akishyura uwo musoro ugaragara kuri iyo nyemeza musoro aha twabonye ko ibihano nabyo biri hejuru tukaba twareba niba wenda iyi mirongo itanu ku ijana ryasimburwa n'icumi ku ijana hanyuma ijana ku ijana naryo rikaba ryasimburwa na mirongo itatu ku ijana ikindi kuri iyi ngingo bigaragara yuko umuntu n'ubundi na wa musoro atanga ni uko uba uturuka mu byo yakoze harebwa neza ku bihano kuko aramutse afungiwe nanone bigira ingaruka kuri ya bizinesi hari izindi ngingo ziri muri iri tegeko bo mu miryango itari iya leta basanga zahinduka nk'irebana n'urwego umusoreshwa yakwiyambaza mu gihe yahuye no guhohoterwa metere ndayambaje gilbert komiseri atahabwa gukora interpretation y'amategeko kuko even in the constitution bavuga ko the authentic interpretation y'amategeko ihabwa n'urukiko rw'ikirenga twumva yuko ahangaha komiseri kuko ariwe uzaba ushinzwe no gukurikirana uburyo amategeko y'umusoro aba implemented tumuhaye rero n'iyo power yo gukora interpretation tubona haba harimo kugonganisha uyu mushinga w'itegeko uracyasuzumirwa muri komisiyo ku buryo ibyagiye bigaragazwa n'abaza mu nteko ishinga amategeko kuwutangamo ibitekerezo bishobora guhindurwa mu gihe cyose utaratorwa ngo uhinduke itegeko kugeza ubu itegeko ry'imisoro rikoreshwa mu rwanda ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu abasoreshwa bakaba barakomeje kuvuga ko imisoro yo mu rwanda ihanitse ugereranije n'iyo mu karere u rwanda rurimo rwanda revenu ivuga ko guhindura iri tegeko ryari rimaze imyaka cumi n'ine rikoreshwa bigamije korohereza abasoreshwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali barakoze bagenzi bacu asumuta kaboyi na eroge wirikaneza ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo iki ni ikiganiro ejo
amahoro y'imana nshuti bakunze baradijwi ry'amerika by'umwihariko mwe bakunze b'ikiganiro ejo iki ni ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ishifu eko ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari uyu muryango ukaba ukorera i kigali mu rwanda iki kiganiro gihagararana n'igena roje mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma naho njye ubasuhuza kandi nkawe ikaze muri iki kiganiro nitwa jaime muhawe nayo
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm mu muco wo hambere mu rwanda rwa gasabo itabi n'inzoga byari bimwe mu biranga umuco nyarwanda ku buryo ndetse mu mihango y'ubukwe cyane cyane mu gusaba no gukwa wasangaga byiganjemo yewe ntibyagombaga kubura mu bisabishwa ku buryo iyo umukwe yageraga kwa sebukwe yagombaga kubanza gutumura ku gatabi agasoma no ku nzoga ngo babone ko ari umugabo ukwiye umukobwa wabo koko nubwo kunywa itabi n'inzoga byari mu muco w'abanyarwanda byakorwaga n'abakuze b'igitsina gabo kandi nabo bakanywa mu rugero nyamara uko ibinyejana bigenda bisimburana usanga ibintu bigenda bihinduka aho rumwe mu rubyiruko rw'u rwanda usanga rwijandika mu biyobyabwenge mbese bakabihindura nk'ifunguro rihoraho hirengagijwe ko iyo birengeje ikigero bishobora guhinduka ibiyobyabwenge ubushakashatsi bwakozwe na minisiteri y'ubuzima mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'itandatu bwerekanye ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itatu n'ine rwanyoye ibiyobyabwenge inshuro irenze imwe iyi minisiteri ikavuga ko ibingibi biteye impungenge dore ko mirongo itanu na batanu ku ijana by'urubyiruko rwo mu rwanda bakoresheje ibiyobyabwenge bitandukanye yaba inzoga cyangwa itabi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda rwo rukaba ruvuga ko abagera kuri mirongo irindwi ku ijana bafunze baba bakurikiranyweho kunywa cyangwa gucuruza ibiyobyabwenge inshuti bakunze b'ikiganiro ejo uyu munsi tugiye kuganira ku biyobyabwenge mu rubyiruko twibanda ahanini ku rubyiruko rw'abakobwa turaza kurebera hamwe ingaruka bigera ku buzima bwabo cyane cyane ubuzima bw'imyororokere turaza kumva kandi icyo bamwe mu bakobwa bavurirwa mu kigo huye isange rehabilitation center cyakira ababaswe n'ibiyobyabwenge batubwire zimwe mu mpamvu zabateye kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'inama bagira bagenzi babo turumva kandi icyo bamwe mu baturage twaganiriye batekereza kuri iyi ngingo ku musozo w'iki kiganiro turaza kumva icyo muganga uvura indwara z'abagore avuga ku ngaruka zigera ku bari n'abategarugori banywa ibiyobyabwenge ndetse twumve n'inama abagira nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro utanga ibitekerezo ingero cyangwa se inyunganizi ubinyujije mu butumwa bugufi aho wifashisha telefone yawe ngendanwa ukatwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu aho kuri watsapu watwandikira kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe naho kuri facebook instagram twitter na youtube ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo ejf eco
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ntabwo agisoma akubita ku munwa ubundi agahita agotomera ijisho ryarahiye imbere y'imodoka zirahagarara umuhogo waciwe imikoko n'umuvuduko w'ibisukika ikinyobwa yanga ku isi ni kimwe n'amazi ya robine icyaka cyamubanyi icyorezo nabuze amaherezo
dani vumbati ni umusinzi ariko ni uwacu ngo ntitukamutererane nubwo ari umunywa ariko ni uwacu dani vumbi rero bavandimwe icyo atubwira ahangaha ni uko ba bantu batagisoma ahubwo bagotomera ku munwa babandi icyaka cyabanye icyorezo twabagira inama yo kunywa gake byaba ngombwa bakazireka ariko ntabwo dukwiye kubatererana kuko nabo ni abacu twabagira inama cyangwa se tukabajyana no kwa muganga kuko buriya ngo kunywa nyinshi hari igihe biba ari uburwayi tugaruka mu kiganiro reka twumve bamwe mu baturage baganiriye na mugenzi wacu hitimana davide maze bamubwira icyo batekereza cyaba gitera bamwe mu bakobwa kwishora mu biyobyabwenge urubyiruko ntabwo rufite inshingano zihagije zatuma bagira ibindi bintu bakurikirana mu buzima busanzwe bifite- bifite akamaro harimo nk'imirimo cyangwa se ah, kwiga kuri bamwe na bamwe nabo ntibigikunda kuko umwana arangiza segonderi akomeza kaminuza bikaba bitagishobotse habaho guhitamo nabi ugasanga umwana cyangwa se n'undi muntu w'urubyiruko aranywa ibiyobyabwenge yiyumvisha ko ari cyo kintu cyamufasha gukira siterese yaba siterese zo mu muryango z'iwabo ibindi bitagenda neza yaba siterese z'ubuzima kubura imirimo kubura amerekezo bikamutera kuba yakumva ko kunywa ibiyobyabwenge ari cyo byamufasha njye mbona ikintu gitera urubyiruko kwishora mu biyobyabwenge ari ukuba badasobanukiwe n'ububi bw'ibiyobyabwenge ko nta mwanya baba bahawe uhagije wo gusobanurirwa ububi bw'ibiyobyabwenge cya mbere harimo kubura igitsure cy'ababyeyi kuko mu- mu bigaragara muri ino minsi ababyeyi baba bahugiye mu kazi ntibabone umwanya uhagije wo kuganira n'abana babo bababwira ibibi byo batagomba kwishoramo n'ibyiza bagomba gukora icya kabiri ni ibibazo byo- by'imiryango hari abana bakura nta babyeyi bafite cyangwa se hari ibibazo byinshi mu muryango wabo bigatuma ariho bashobora kubonera nk'uburuhukiro cyangwa se ibyishimo cyangwa kwiyibagiza ibyo bibazo biri iwabo icya mbere ababyeyi batabitaho n- noneho bigatuma umwana yiheba and then mu biyobyabwenge akaba ariho wamuye apfa bikamufasha nyine ku- kuta- kutiheba cyane cyangwa se bikamufasha no gutekereza ibindi bintu biri aparo y'iby'ubuzima bwiwe Ah, imyaka yabo kumva ko bari kurya ubuzima bari kurya isi kumva ko ari ibintu byiza cyane bago- iyo banywa ibiyobyabwenge bakababeshya ngo bibagirwe ibibazo ngo bajya hayi ibintu nk'ibyo ngibyo akenshi wenda mu bigo by'amashuri ugasanga ugiye ku kigo aba bagenzi bawe barabinywa ugende muri icyo kigali nawe utangiye kubinywa ibyo ngibyo nibyo bituma abana benshi urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge impamvu mbona urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge iya mbere ni ukwigana ukigana umuntu kuko umufana ari umusitari ukumva ko nawe uramutse ubinyweye icyo byagufasha nyamara nta kwimenya kurimo Ah, icya kabiri ni utwizeramo imbaraga zidasanzwe mu biyobyabwenge haba mu mitekerereze ndetse no mu buryo bw'umubiri ukumva ko ufite imbaraga wagira imbaraga zidasanzwe biterwa ahanini n'ibigare baba bagenderamo babona bagenzi babo bari kubinywa nabo bakumva ko bakwiye kubifata akenshi wenda mu bigo by'amashuri ugasanga ugiye ku kigo aba bagenzi bawe barabinywa ugende muri icyo kigali nawe utangiye kubinywa ibyo ngibyo nibyo bituma abana benshi urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge
mugenzi wacu david hitimana turamushimiye cyane ku kiganiro cyiza yagiranye n'aba baturage tunabashimira nabo ku ruhare badahwema kugira muri iki kiganiro nk'uko nari nabibararikiye tugitangira reka noneho tunyarukire mu ntara y'amajyepfo mu karere ka huye mu kigo huye isange rehabilitation center gishinzwe kuvura no kugira inama abaswe n'ibiyobyabwenge twumva icyo bamwe mu bakobwa baganiriye na mugenzi wacu nishimwe ariyete bamubwiye cyabateye kunywa ibiyobyabwenge ndetse n'inama bagira bagenzi babo
ubufasha dukeneye bwa mbere ni uko ari abo tubana ari abatuvura bagomba kutwumva nk'uko twabivuze ni uburwayi ntabwo umuntu aba yabwihamagariye aba asa- asabwa kuba ya- ya- yakumvwa cyane cyane n'abamwegereye abo babana bakamenya uburyo bamuherekeza Uyu ni umwe mu bakobwa wagize uburwayi bwo kuba imbata yo kunywa ibiyobyabwenge, uyu munsi aherwa ubuvuzi mu kigo cya Isange Rehabilitation Center. Iki kigo giherereye mu murenge wa Ngoma, akarere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ikigo kinini cyumvikanamo umutuzo ukinjiramo. Usibye kwita ku barwayi, iki kigo kandi kibagenera urubuga rwo kwidagadura mu mikino inyuranye. Amacumbi n'amavuriro muri iki kigo bifite isuku igaragarira amaso. Iki kigo kugeza ubu kimaze gufasha abarenga igihumbi mu myaka ine kimaze gitangiye. Babiri mu bakobwa bakurikiranwa muri iki kigo baribuka uko bari babayeho mu gihe bakoreshaga ibiyobyabwenge.
ubuzima twari tubayemo bwari bugoye cyane cyane utumvikana n'abo mubana buri wese atakwishimiye muri make ni ubuzima bwari bubabaje Mbere yo kugirana ikiganiro n'aba bakobwa badusabye kutagaragaza amazina yabo ni ukumwe tumwita Keza undi tumwita Isheje. Aha Isheje wakoreshaga ibiyobyabwenge kandi yubatse yibuka ko atigeze amenya ko burya kuba imbata y'ibiyobyabwenge ari uburwayi.
hano badufasha kutuganiriza kutwumva yuko ari ari ububata twagiyemo ni ari indwara ariko twebwe tuba tutazi noneho aho kugira ngo ushakishe solution mu- muri icyo kiyobyabwenge ukaganira n'abo baganga kuko benshi iyo dufite ikibazo nko mu rugo ni urugero nkanjye uba wumva aho wahungira ari muri izo nzoga kandi wamara kuyinywa sitiri ntiyigukemurire ikibazo ahubwo ikagukenesha ikagusubiza ahandi wari uri mugenzi we keza nawe ntiyari azi ko kuba imbata y'inzoga byari uburwayi ese niki cyatumaga akoresha inzoga zanteraga ibyishimo cyangwa se naba mfite nk'ikizamini ku ishuri nayinywa nkumva ko ndi butsinde cyangwa nagira amarangamutima ababaje nkumva ko nyinyweye ndi butuze isheshe ataraza muri iki kigo buri gihe yashwanaga n'umutware we yumvaga umuti w'ikibazo ari inzoga ariko ibi byamugizeho ingaruka na mugenzi we keza akomeza atubwira amahirwe byamubujije mu buzima ingaruka zangizeho nataye ibiro natakaje icyizere mu- muri famili mbese no mu- muri society ingaruka ya mbere ni uko nagiye mbona utuzi twiza cyane twose nkatwivanaho ntawunyirukanye kubera ko nta mbaraga zo kubahiriza inshingano zanjye nabaga mfite ese ku buzima bw'imyororokere byabageragaho izihe ngaruka nk'uko mubizi mudamu agira ukwezi kwabo k'umugore kandi nabyo ntabwo ari ubuzima bwiza iyo uta- utagize ukwezi nk'abandi badamu ugakubita umwaka nta ko utagiye mu- mu mihango Kayonde Deo ni umwe mu baganga bakurikiranira hafi imibereho y'abarwayi muri iki kigo. Avuga ko iyo abarwayi bakigera muri iki kigo bahabwa imiti mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Aha arakomeza adusobanurira.
ni ubujyanama tubaha nyuma yo guhabwa imiti dutumiza ku miryango yabo kuko eh, iyo afite icyo kibazo n'umuryango uba ugifite muri rusange ibyo byarangira nyine tugategura uburyo bataha sorti temporaire nyuma y'ibyumweru bibiri bakagaruka umubare muto niwo uhinduka ariko um- munini ntabwo urahinduka kuko na n'ubu baracyagaruka Keza na Isheja bakomeje urugendo rwo gukira indwara yo kuba imbata y'ibiyobyabwenge bityo bafitiye ubutumwa urubyiruko.
nabagira inama y'uko bakwirinda ikigare kuko bagenzi babo bamwe bage- bagenda bashuka abandi hakaba n'ubigwamo atarabizi inama twabaha ntabwo i- igisubizo iyo ikibazo uba ufite ari ukujya muri ibyo biyobyabwenge ahubwo ni ukugana nk'abantu bakuganiriza nk'abakuruta bagashobora kukugira inama Nubwo inzoga ari kimwe mu binyobwa bikoreshwa mu birori no mu minsi mikuru itandukanye, nyabuneka mwirinde kuzinywa ngo murenze urugero kuko bigira ingaruka ku buzima bwa muntu. Nari nishimwe Riete ku bw'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika mu karere ka Huye.
turamushimiye cyane mugenzi wacu yariyetse nishimwe ku kiganiro cyiza yagiranye n'aba bakobwa mwiyumviye ko abenshi bishoye mu biyobyabwenge kubera inshuti mbi no kudasobanukirwa ko ibiyobyabwenge bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwabo mwiyumviye kandi ko byabasigiye amasomo atandukanye ndetse ubu bakaba bagira bagenzi babo inama yo kureka ibiyobyabwenge tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm naho nge mukomeje kubona muri studio ndi jaime muhawe nayo uyu munsi turi kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko by'umwihariko twibanda ku bakobwa turebera hamwe ingaruka bishobora kugira ku buzima bw'imyororokere yabo mu ntangiriro y'iki kiganiro twumvise bamwe mu baturage bavuga ko bamwe mu bakobwa bishora mu biyobyabwenge kubera ubukene kubera ibibazo byo mu miryango yewe ngo hari n'ababijyamo ngo baronke ibyishimo twanumvise kandi bamwe mu bakobwa bakoresheje ibiyobyabwenge batanga ubuhamya ko babitewe n'ibigare bibi ariko banagira bagenzi babo inama zo kubireka reka noneho twumve dogiteri rukundo modeste ni umuganga w'indwara z'abagore uyu nawe yaganiriye na mugenzi wacu nishimwe ariyeti
mu barwayi mwakira ni bangahe baba baragezweho n'ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge nta mibare ifatika dufite nta research turabi- turabikoraho gusa barahari turabakira nubwo baza batatubwira yuko ah, bafite ikibazo cye uko bafashe ibiyobyabwenge gusa amasuzuma dukora birangira tuje kubona yuko ah, bakoresheje ibiyobyabwenge abenshi bakoresha ah, bakoresha inzoga hari n'abanywa itabi impamvu batubwira ko babikoresha akenshi aba ari impamvu zijyanye na- n- n'imibereho yabo Ah, bamwe bafite ibibazo bijyanye ah, n'ihungabana ubukene gusa benshi twakira ni nk'ababyeyi baba batwite baba bafite ibibazo mu mu ngo bikarangira bagize uburwayi ibyo twita piperosaikosis ni uburwayi bwo mu mutwe buba bwaratewe no kutakira ah, ah, situwasiyo barimo cyangwa no kuba batarabonye sapoti ya famiye Um, izindi ngaruka zijyanye nabyo harimo ingaruka zijyanye n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kubera ntabwo baba bakibasha gutekereza neza ah, baba ari susceptible y'abantu bashobora kubahohotera izindi ndwara nyinshi dukunze guhura nazo ni uko baba barabaye aditedi ku buryo batakibasha kuba basubira inyuma ku bagore batwite bo ni ikibazo gikomeye kubera ko nta ngaruka ziba ziri ku muntu umwe ingaruka ziba ziri ku mwana atwite ziri kuri we ziri no ku muryango wasize inyuma gutwita bijyana n'ibindi bibazo biba bigomba yuko abone sapoti n'umuryango we ndetse n'abandi bantu bamuri hafi iyo rero ibyo bitabaye birangira abuze uburyo bwo kwikontorora bikarangira agize ikibazo cyo mu mutwe ku buryo n'umwana ashobora kuba yamwica cyangwa nawe akaba yakiyahora ikindi kibazo kiri ku mwana ni uko igihe yanyweye inzoga atwite umwana ashobora kuvukana ibibazo bitandukanye ashobora kuvuka afite ikibazo cyo kuba nawe adepanda ku biyobyabwenge hari n'abana bavuka batuzuye ariko akenshi biba byaratewe n'ingaruka z'uko mama we yafashe ibiyobyabwenge amutwite ikindi ari gukuramo inda no ko umubyeyi ashobora gupfira ku nda byaratewe n'ibiyobyabwenge ari kubyara cyangwa se atarageza n'igihe cyo kubyara ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi utwite wenda n'ibiyobyabwenge yarabihagaritse ko yarigeze kubikoreshaho nabyo birashoboka cyane cyane cyane nk'itabi hari nk'indwara bita umuhaha iri konekitedi kuko umubyeyi aba yarakoresheje itabi mbere y'uko atwita cyangwa se atwita n'indwara imwe gusa biterwa nanone n'igihe amaze yarabiretse n'ingano y'ibiyobyabwenge yafataga muri rusange ubufasha duha abakoresha ibiyobyabwenge bugenda butandukanye bitewe na kesi baba bafite nk'urugero ku babyeyi ariho dutangirira nko ku babyeyi akenshi tumufasha hari imiti tumuha ikamufasha kugira ngo agende yongera yitekerezaho ariko ahanini cyane cyane tumufasha kugira ngo abone social support kubera niyo hari n'abarabuze tumufasha no kumuhuza n'abakansarazi bakamufasha kugeza igihe abivuyemo kandi tugashishikariza n'abamuri hafi y'umuryango we kugira ngo bamwiteho kubera tuba twamaze kubasobanurira ikibazo cy'umubyeyi afite kuba bafite ingaruka ziri mediko turabavura cyane cyane nk'abafite indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina twarangiza tukanabagira inama z'uburyo bitwara nyuma yabyo ku bandi noneho baba bafite baba barakurijemo ikibazo cyo mu mutwe akenshi tubahuza n'ibindi bitaro bifasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bakabakurikirana hanyuma kuba barabaye addicted tubajyana mu bigo rehabilitation centers nabo bakabafasha cyane cyane aba urubyiruko inama ya mbere nabagira ni uko baba bari kwangiza ubuzima bwabo kandi yego aba ari ibibazo ariko aba ari ubundi buryo bwo kuba babikemuramo ikintu cya mbere ni ukuganira n'abantu igihe cyose agize umuntu aganiriza ikibazo cye bimufasha no kugira ngo abe atajya kwijandika mu kunywa ibiyobyabwenge ikindi ni uko hari ibigo byinshi bifasha urubyiruko cyane cyane kuba bagira ikintu bakora kubera kenshi urubyiruko rujya mu biyobyabwenge kubera nta kintu baba bari gukora kubera muri kwa kutagira ikintu bakora nibyo bituma bajya mu biyobyabwenge
arakoze cyane mugenzi wacu nishimwe ariyete ku kiganiro cyiza yagiranye na muganga uvura indwara z'abagore mwiyumviye ko kunywa inzoga bigira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abari n'abategarugori harimo nko gukuramo inda kurwara kanseri y'inkondo y'umura kubyara abana batuzuye urushwima ndetse n'izindi zitandukanye ariko kandi yanabagiriye inama yo kuzireka inshuti bakunzi bacu muzi ko ubutumwa mudahwema kutwoherereza ari ingirakamaro inshuti bakunze b'ikiganiro ejo turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko mbere y'uko dusoza reka mbibutse ko twaganiraga ku nsanganyamatsiko ijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko twibanda ku ngaruka zishobora kugera ku bakobwa babikoresha ahanini ku buzima bw'imyororokere yabo twumvise bamwe mu baturage twaganira icyo babivugaho aho abenshi bashimangira ko biterwa no gushakira aha ubukene cyangwa se guhunga ibibazo byo mu miryango ibi byatumye tunyarukira mu karere ka huye ahavurirwa abakobwa babaswe n'ibiyobyabwenge bagatanga ubuhamya ko babigiyemo kubera ibigare bibi ariko bagasoza bagira bagenzi babo inama ngo kuko nta cyiza babisanzemo twaganiriye kandi n'umuganga uvura indwara z'abagore dogiteri modeste rukundo atubwira ko ibi bigira ingaruka mbi ku babyeyi harimo nko gukuramo inda kanseri y'inkondo y'umura kurwara urushwima n'izindi zitandukanye akabagira inama yo kuzireka kuko nta cyiza ku buzima bwabo ese wowe wari uduteze amatwi aho utuye cyangwa aho ukorera haba hari abakobwa bakoresha ibiyobyabwenge ese ubona babiterwa n'iki nsoza nakwibutsa ko ushobora kuduha igitekerezo cyawe urugero cyangwa se inyunganizi unyujije mu butumwa bugufi ukabwohereza kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se ukadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu aho kuri watsapu watwandikira kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe naho kuri fesibuku insitagaramu twita na yutiyubu ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo ejo ifu eko nshuti bakunzi bacu ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro nkwibutsa ko cyari gihagarariwe na niyigena roje mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwabanye muri sitidiyo nitwa jayime muhawe nayo ndabifuriza amahoro n'imigisha biva ku mana
amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatuwe sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
abakomeje kudukurikira mu masegonda make saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi washyize hamwe ibiganiro ni fasire gebeho mwakoze rero mwese ko mwahisemo kuba hafi ya radiyo yanyu ibiganiro byacu birakomeje mukomeze kugira ibihe byiza